Iri ni ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC turabaramakije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri iki gitondo mu kumwe nanje Fidel Niyongabo tugira imirasire y'ubwoko bubiri umurasire wa wati ijana tukagira n'umurasire wa wate magana abiri umurasire wa wati ijana iyo uwuguze ku nguzanyo uwishyura ibi magana atandatu mirongo ine na bibiri magana atanu mu myaka itatu uwo ni Aimable Ngendahe ashinzwe ivy'ubucuruzi muri sosiyete y'umuyagankuba ufatiye ku zuba Mobisol Rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloysi Bigirimana waramutse neza Aloysi utubwire amakuru avuga muri iki gihe
mwaramutse fideli mwaramutse namwe mukurikirana ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika umugwi ugizwe n'intumwa za oni ubumwe bwa afurika ubumwe bwa buraya na leta z'ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari ziri mu rugendo mu karere k'ibiyaga binini mu rugendo rwabo rwa mbere bagize mu ruga- mu buganda izo ntumwa zarabonanye na visi perezida wa uganda eduardo kiwanuka sekandi na minisitiri wo kwivuna abansi crispus kiyonga hamwe na minisitiri wa leta ajejwe ibigenderanire mu karere filemone mateke bavuganye ibibazo bijanye no gukomeza amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ku vyerekeye uburundi ibiganiro vyabo vyashimikiye ku kuntu umutekano n'ivy'agateka ka muntu bibandanya bihungabana mu burundi nuko vyihutirwa gutanguza ibiganiro bidakumira birongowe n'umuryango wa afurika y'ubuseruko izo ntumwa zidasanzwe zimenyesha ko ziha- zihangayikishijwe n'ukuntu ata munsi wijana ata muntu apfuye mu burundi ko ari ngombwa ko hatangura ibiganiro atawe bikumira bamenyesha kandi ko bashigikiye ko perezida yoweri museveni yotanguza ibiganiro mu maguru masha Iyi ntum- inyuma y'urwo rugendo mu buganda izo ntumwa zitekanya kuja muri leta iharanira demokarasi ya kongo izo ntumwa zigizwe n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa oni mu karere k'ibiyaga binini said jinite yasirukiwe n'umufasha w'umunyamabanga mukuru modibo ture sigizwe n'intumwa kandi idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa oni muri leta iharanira demokarasi ya kongo akaba arongoye inteko za monisco mamane sambo sidiku zigizwe kandi n'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika profeseri ibrahima fale yaserukiwe n'ubujejwe ivya politike kasimi bamba zigizwe n'intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini P- Thomas Pereiro n'umunyamabanga w'ubumwe bwa Burayi mu karere k'ibiyaga bigari Cohen Vervaki. Muri Ethiopia abantu batari bake barasize ubuzima mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'igipolisi n'abigaragambya mu ntara ya Oromia. Ivyo bimenyeshwa n'abategetsi n'abadahuza n'indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iyo ntara. Iyo ntara imaze indwi zitatu mu migumuko y'abanyagihugu biyamiriza umugambi wa leta wo gufatanya ibice bimwe vyayo n'umugwa mukuru Addis Abeba abanyagihugu bavuga ko uwo mugambi uzohungabanya ibijanye n'intwaro muri iyo ntara kandi n'abarimyi batinya gutakaza amatongo yabo minisitiri wa Ethiopia ajejwe kumenyesha amakuru Gatechewe Reda amenyesha ko hasize ubuzima abantu bane kandi ko inzego z'umutekano zakoresheje inguvu mu guhagarika iyo migumuko iyo ntara ya Oromia ni imwe mu ntara icenda za Ethiopia ziganjemwo ubwoko bumwe ikaba ifise abanyagihugu barenga imiliyoni mirongo ibiri n'indwi muri amerika igisirikare ca leta zimwe za amerika kimenyesha ko cishe indongozi zitatu z'umuhari w'iterabwoba wa eta islamiste muri siriya na iraki hakoreshejwe indege muri abo bishwe harimwo uwuri ku isonga mu kuronderera uburyo bw'amafaranga uwo muhari steven warren avugira inteko mvamakungu ziri mu rugamba na isil yamenyesheje ejo kuwa kane ko abu salah yari ajejwe gutunganya ibikorwa byo gutorokanya amafaranga akoresheje iterabwoba urupfu rwiwe ruzotuma umuhari wa eta islamiste ugira ingorane zo kuronka uburyo bw'amafaranga mu bikorwa vyawo steven warren amenyesha kandi ko ibitero vy'indege vyishe abagwanyi amajana atatu na mirongo itanu ba eta islamiste mu gisagara ca ramadi muri irake mu gihugu ca Australia naho abategetsi ba Australia batangaje ko bafashe umusore w'imyaka 15 n'abagabo bane bagirizwa gutegura umugambi wo kugaba ibitero vy'iterabwoba ku nyubakwa za leta hamwe n'ibiro bikuru vy'igipolisi ndetse no kwica abantu Michael Fehan icegera ca komisere wa polisi muri Australia yabwiye abanyamakuru ejo ku musi wa kane ko igipolisi catanguye kugira amatohoza kuri abo bantu kuva mu ntango z'uku kwezi kw'icumi na kabiri igipolisi ca Australia cabandanije gihigana n'abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba kuva mu kwezi kw'icenda k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho leta yagabisha abanyagihugu ko hari abagwanyi ba Eta Islamiste mu gihugu bashobora guhungabanya umutekano
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika iyi washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho umwe mu bagwanyi bakuru ba fdr bikekwa gutegura no gukora ihonyabwoko radisilas ntaganzwa yafashwe n'inzego z'igipolisi mu ntara ya rucuru mu ntara ya kivu yo mu buraruko mu buseruko bwa kongo ari ku rutonde rw'abantu icyenda barondegwa na sentare mpanabyaha afungiwe ahantu hatazwi mu gisagara cya goma kandi bikaba vyitezwe ko ashobora kurungikwa mu rwanda cyangwa agashikirizwa sentare mpanabyaha inkuru y'idonido turayishikirizwa na musafiri muropwe mustafa kemal umumenyeshamakuru wacu akorera igoma mu buseruko bwa kongo bwana ladisilas ntaganzwa wabaye burugumestre wa komine nyakizu mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana kenda mirongo ikenda na kane mu gihe ka jenoside yafatiwe mu karere ka nyanzale muri teritwari ya rucuru ni mu birometero ijana mu majyaruguru y'umujyi wa goma mu ntara ya kivu ya ruguru kandi ari kuri lisite y'abantu ikenda bashakishwa n'urukiko mpanabyaha rukorera arusha muri tanzania uwo mugabo w'imyaka mirongo itanu nubwo kugeza ubu abayobozi ba kongo baba b'inzego z'umutekano cyangwa politike ntacyo baratangariza abanyamakuru ku byerekeranye n'ifatwa rye hari amakuru y'imiryango itegame kuri leta avuga ko bagenzi be b'inyeshyamba za kongo bo mu mitwe y'abamayimayi aribo bamwirukanye ahari ibirindiro bye mu rusisiro wa ikobo muri teritwari ya walikale ubwo yahungiraga inyanzale noneho abaturage bagatanga amakuru ku nzego za gipolisi ari nazo bivugwa ko zamutaye muri yombi ubwo yagezwaga igoma ku mugoroba wo kuri wa gatatu agahita afungirwa ahantu hatazwi amakuru anyuranye aravuga ko bishoboka ko agomba koherezwa i Kinshasa akaba ari naho azafatirwa icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda cyangwa ku rukiko mpuzamahanga ariko ku ruhande rw'urukiko mpuzamahanga rukorera Arusha muri Tanzania hari icyifuzo cy'uko yakoherezwa mu Rwanda agace ka Ikobo yakoreragamo gaherereye hagati ya teritwari ya Lubero na Walikale hazwiho kuba indiri z'imitwe y'inyeshyamba kakaba kamaze igihe kirekire nta muyobozi cyangwa ingabo za kongo ziharangwa mu minsi ishize umuyobozi w'inyeshyamba za ndume defense bwana ntabo ntabereye ceka ukorera mu mashamba ya teritwari ya walikale yaje gushwana n'uwari umwungirije witwa gido we waje gushinga undi mutwe we witwa union de patriote pour la defense des innocents updi mu magambo ahinnye y'igifaransa nubwo nawe ashakishwa bukware n'ingabo za kongo frdc avuga ku inshingano ze nkuru ari ukurwanya FDLR mu gace ayobora ku ruhande rw'abanyamakuru n'abaturage bitegerejwe niba uyu mugabo azerekwa ku mugaragaro abaturage nk'uko bikunze gukorwa n'inzego z'umutekano iyo zifashe umurwanyi mukuru ukomeye nk'uyu igoma musafiri muropo mustafa kemal ijwi ry'amerika mu rwanda mu gihe uduce tumwe tumwe cyane cyane hagati mu gihugu bigaragara ko bigoye kutugezamwo umuyaga nkuba hari bimwe mu bigo byigenga byahisemo kwegereza umuyaga nkuba ukoresha imishwarara y'izuba ababa mu bice byo hagati mu gihugu bavuga ko uwo mugambi wabafashije Eric bagira ubusa yaravye uko imishwarara y'izuba ikora mu karere ka Bugesera muri ibi bihe bigaragara ko u rwanda rukataje muri gahunda yo gukwirakwiza amashanyarazi mu duce twinshi dushoboka ibi birashimangirwa n'impande nyinshi z'ibyaro bisa naho bigoranye kuhageza insinga z'amashanyarazi muri ibyo byaro haraboneka ingufu z'amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba atangwa n'ibigo nabyo bimaze kuba byinshi mu gihugu nko mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda twasuye umurenge wa juru ugaragaramo ibice by'ibyaro bitari bike ikigo mobisol rwanda nicyo gikwirakwiza ingufu z'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba muri ako karere bwana Aimable ngendahe ashinzwe ubucuruzi muri mobisoro rwanda tugira imirasire y'ubwoko bubiri umurasire wa wati ijana tukagira n'umurasire wa wate magana abiri umurasire wa wati ijana iyo uwuguze ku nguzanyo y'imyaka itatu uwishyura ibi magana atandatu mirongo ine na bibiri magana atanu mu myaka itatu bigusaba rero buri kwezi kugenda wishyura ibihumbi cumi na birindwi n'amafaranga ijana buri kwezi ukibanira ya televiziyo wa murasire wawe ugakomeza ugacana ukaba wanacaginga telefone ebyiri iki kigo kigitangira imirimo mu bihumbi bibiri na cumi na kane habonekagamo na wati nke zishoboka bwana teofile nduwimana ni umurezi mu mashuri yisumbuye ya juru imirasire y'izuba yifite ingufu za wati mirongo itatu kuyishyura mu myaka itatu biramusaba ibihumbi magana abiri mirongo itandatu na birindwi n'amafaranga magana atatu bihwanye n'amafaranga magana abiri mirongo itatu ku munsi yabwiriye ijwi rya amerika iwe mu rugo ko byahinduye byinshi ku muntu wari yaribasiwe n'icuraburindi nimugoroba mu gihe cy'umuyobe uba usanga hano ku muhanda rwose hagaragara neza umuntu atagenda asitara atagenda agira ati ariko mbere yaho wasangaga ari ahantu h'umwijima uteye ubwoba dore ko byabaye na byiza yuko nabonye yuko byangabanyiriza bimwe mu byo natakazaga nacagiranga telefone ku mafaranga nayijyanye ahantu bikaba ngombwa yuko bayangiza naguraga peteroli urumva ko byatwaraga andi mafaranga yandi naguraga amabuye ya radiyo kuri uno munsi ntayo ngura ubu muri make urumva yuko ari ibintu bigenda bituzamura kuri uno munsi abikorera utwabo nabo bavuga ko usibye no kubagoboka aho batuye iyi gahunda y'ingufu z'amashanyarazi zikomoka ku mirasire y'izuba yabaye intandaro yo kubona icyashara bwanire ne jiliyusi bizashira tubane acuruza akabari k'inzoga mu murenge wa juru nka nijoro ni n'aha dukunda kubona abakiriya ku mugoroba bavuye mu mirimo yabo rero iyo babonye habona hacanye aza akurikiye televiziyo aje kureba amakuru aje kureba indi mikino yindi nk'imipira n'uri kwigendera reka nicare ndebe wenda atarafata agacupa intebe ziraha ziba zihari n'ahantu ni hagari akareba ibyiza mobisoro yatugejejeho ni umuriro w'amashanyarazi ukemura iby'ibanze nyine nk'ibyuma bikenera amashanyarazi ipasi ku basirimu firigo n'ibindi ntibishoboka ni imbogamizi ababonye uwo muriro w'amashanyarazi ukomoka ku mirasire y'izuba basanga idakabije ariko bwanangendaho ucuruza muri mobisoro rwanda akizeza ko hari gutekerezwa ubundi buryo bwisumbuyeho kubwo bakoreshaga reka mboneho no gushimira uwatangije uyu mushinga wa mobisoro thomas gocak atekereza bwa mbere yarabanje gutekereza gukemura ikibazo cy'umwijima no kuba abantu batabasha kubona amakuru ku gihe ndetse no kuba abantu banatangira bizinesi ahantu hataragira umuriro so atekereza gukora sisitemu icanira umuturage sisitemu ishobora korohera umuturage w'umuhinzi mworozi kuba yashobora kuyishyura ubu rero akaba arimo atekereza uburyo noneho yazana sisitemu yafasha n'abantu kuba batera ipasi kuba bashisha amazi yo mu nzu ariko iyo izaza isa nk'aho iri hejuru ku giciro kuruta iyi ngiyi twakoreshaga kuko yo isaba imbaraga nyinshi umwihariko ku ngufu z'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ni uko udashobora gupfa kubura bya hato na hato kandi utapfa gutera impanuka usibye kuba hagaragara amatara acanira imiryango haniyongeraho amatorosha akorana n'aya mashanyarazi bo iri tara ubundi ni iritangwa na mobisoro ngo ya matara yensitaye mu nzu nk'aya ngaya uri kubona hano gutya ntabwo wavuga ngo niba ngiye hanze ndariterura ndijyane ntabwo bishoboka iri ngiri rero niryo batanga kugira ngo umuntu abe yarijyana hanze aryifashishe ushobora no kujya n'ahantu ku rugendo runaka ukaba waryitwaza kugira ngo wirinde iki wamwijima iryo ryo ribona umuriro rite batanga cagi wishyira kuri bateri baguhaye noneho ukaricaginga kuricana rero rirongezwa cyangwa rikanagabanywa iyo ukanze nk'ubu ngubu ngubu gutya ubwa mbere ni urumuri rutoya ubwa kabiri ni urumuri rukurikiyeho ubwa gatatu ni urumuri rukurikiyeho rundi intumbero ya guverinoma y'u rwanda nk'uko yatangajwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane ni uko bibiri na cumi na karindwi izarangira ingufu z'amashanyarazi ziri kuri megawati magana atanu mirongo itandatu n'eshatu zivuye ku ijana na cumi n'icyenda umubare w'abanyarwanda bakoresha amashanyarazi ukazava kuri makumyabiri na babiri ku ijana ukagera kuri mirongo irindwi ku ijana akabagira ubusa ijwi ry'amerika mu bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda naho mu Burundi agateka kazina muntu gatera gasubira inyuma ivyo vyashikijwe na Jean Pierre Havyarimana igihe hahimbazwa ibujumbura mu Burundi imyaka 200 iheze igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu gikorera muri ico gihugu umunsi wahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu ku isi Evariste Nzikobanyanka yarakurikiranye ivyo birori
abo ni abakenyezi bo mu bwoko bw'abatwa bashima igikorwa cyaranguwe mu burundi n'igisata cya onu kijeje agateka kazina muntu mu kiringo cy'imyaka mirongo ibiri katihabwa Artemon wo mu bwoko bw'abatwa aba muri zone buterere mu gisagara ca Bujumbura asaba ko agateka k'abatwa kubandanya kagarukirwa naho hari bitari bike bimaze kurangurwa muri iyo ntumbero mubona no mu mbyino twabyinye no mu dukino twakinye twagiye duhamagarira leta twongera duhamagarira ishyirahamwe mpuzamakungu ko igihe ubandanya ari tuba hagufi na cyane cyane mu gukingira no mu kurwanira agateka k'abasangwabutaka kuko dufise ingorane zitari nke haba mu bijyanye mu bisata by'amatongo mu bijyanye no kwigishwa mu bijyanye na kuronswa akazi kuko hariho abatwa benshi bahejeje amashuri mugabo usanga iyo hageze ko akazi kaboneka usanga kumbure batangura guharurwa nk'abantu baba bafise ibyo bamaze kuva kera iruhande y'abo barundi bo mu bwoko bw'abatwa abo mu runani rw'abakurikiranira hafi by'agateka ka zina muntu mu Burundi baranegura ingene kasubiye inyuma muri uno mwaka wa 2015 Jean Pierre Havyarimana nicegera c'uburongo urwo runani yashikirije ko ibiringo turimwo vyatumye amaradiyo amwe amwe yugarwa abaharanira agateka ka zina muntu na bamwe mu banyepolitike adasize inyuma abarundi barenga ibihumbi amajana abiri bahungira hanze y'igihugu Jean Pierre Havyarimana asaba ko abahunze bohunguka amaradiyo yugawe akugururwa rero tubasaba yuko bokugurura ivyo bita la liberté d'expression et d'opinion bagasubirira bakareka abantu bakidegemvya mu guserura ivyiyumviro vyabo yuko bosubira bakerekura amaradiyo agakora kugira ngo ivyiyumviro bitandukanye vy'abanyagihugu bivugwe bisohoke vyumvirizwe bifatigwe ko uh, mu gufata ingingo uh, yuko aba baharanira agateka kazina muntu bahunze bohunguka bakaza kubaka kubandanya baterera mu kubaka igihugu ivyo vyose kugira babishikweko nuko bogenda bakaganira n'abatumva rumwe nkumbure ivy'intwaro iriho uno musi uhagarariye ibiro vya ONU bijejwe agateka kazina muntu mu Burundi nabo nyene ababazwa n'ingene agateka kazina muntu kariko karasubira inyuma mu Burundi kandi abarundi bari barateye intambwe inyuma y'amasezerano y'Arusha Patrice Vahade agasaba abarundi kwikubita gashi muri ino myaka mirongo ibiri turi mu Burundi twarabonye ibitari bike byagiye bifutarika intwaro rusange nagira ndabasabe mwese ngo mumpe akanya ndababwire mwabategetsi b'igihugu namwe mutumva ivy'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu mwe bo mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike bamenyesha amakuru namwe barundi ko kuja hamwe ari wo mushinge w'iterambere gusumba gukumirana uwaserukiye leta y'u Burundi muri ivyo birori ashima ivyaranguwe n'ico gisata ca ONU kijejwe agateka ka zina muntu mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri ndi ku magenge Cleophas n'umuhanuzi mukuru mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'imibano n'imico kama yashikirije ko ibikorwa bibi bihungabanya agateka ka zina muntu bicibonekeza mu gihugu
La tâche n'est pas facile.
Ivyo agateka kazina muntu nivyoroshe mu gihugu kivuye mu ruhagarara ivyo guhungabanya agateka kazina muntu biguma vyibonekeza na cane cane ivyo gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu ihohoterwa rifatiye ku gitsina gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme ihohoterwa ry'abakenyezi riratuma batishira ngo bizane ivyo bigatuma haba ibitagenda neza mu iterambere ridakumira no mu itsimbatazwa ry'amahoro à l'égalité des genres, de paix et de développement.
Leta y'u Burundi ntireze amaboko igiye kubandanya igwanyisha cyose gihungabanya agateka kazina muntu nk'uko Cleophas Ndikumagenge yarangije abivuga mu ijambo yashikirije ibirori byo guhimbaza uwo munsi byasozerewe n'itangwa ry'udushimwe ku banyeshuri bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye babaye aba mbere mu higanwa ryo gucapa amasanamu yerekana ingene batahura ukuntu agateka kazina muntu gahungabanywa i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc ejo ku munsi wa kane harabaye inama muri sena ya amerika i washington dc ku bibazo biri mu burundi muri iyo nama abahinga bari batumiwe barashikirije ibyiyumviro byabo ku cokorwa mu burundi bamenyesha ko kuremera leta y'uburundi byofasha gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu mugenzi wacu oriyani itanga ishaka yarakurikiranye iyo nama ku bijyanye n'icokorwa mu kuremera leta y'uburundi kugira haboneke inyishu y'ibibazo bya politiki n'umutekano mu gihugu joseph sigo umuhinga mu byerekeye inyigisho zijyanye n'ibyerekeye afurika yabwiye abakenguzamateka ba leta zunze ubumwe za amerika y'uko leta y'uburundi ikwiye kuremerwa kugira isubire ku murongo ujyanye no kubahiriza amasezerano y'iyarusha ati bimwe mu byokorwa ari uko amakungu yofasha mu bikorwa byo gutunganya leta mfatakibanza I think we do need to mo- more actively support um, uh, a move towards a transitional government.
dukwiye kugerageza gushigikira ibikorwa bijanye n'ishingwa rya leta mfatakibanza icyo kikaba ari ikibazo leta y'u Burundi isa nkaho itabona ko ari nayo ntumbero nyamukuru mu mugambi ujanye n'ibiganiro byo kumvikanisha abarundi twihweje uko byagenze mu bihugu nka Burkina Faso Mali na Guinea haratunganijwe leta mfatakibanza zigizwe na bose mu ntumbero yo kugira hategurwe amatora Bring us back to a point of elections.
umwe mu batumire muri iyo nama atashigikiye iyo ngingo y'uko amerika ikwiye gushigikira ishingwa rya leta mfatakibanza yari sixte vinyi nimuraba umufasha w'umuyobozi mukuru w'ishure rya kaminuza rya george mason hano i washington dc umushingantahe nimuraba mwe siko mubibona iby'umushingantahe joseph sigo yashikirije mwe mubibona mute jewe uko ndabibona ni uko icyumviro yashyikirije ari icyumviro gisa n'icyatanzwe n'abari muri opozisiyo kuko dusubiye inyuma tukaraba dusanga kuva eh, amatora ariko arategurwa opozisiyo yagumye ivuga ko hakenewe i- i- leta mfatakibanza mu gihe leta ihari nayo ubu yavuga yuko amatora yabaye kandi eh, amategeko arerekana ko amatora yabaye harabayemo utunenge mugabo amatora yarabaye ni kuvuga rero uvuze ko hacaba i- i leta mfatakibanza uba ugiye ku ruhande rumwe mwarashikirije ibijyanye n'icokogwa kuri iki kibazo nyine ku bijyanye no gufasha kumvikanisha abarundi mwotubwira muri make cyane rwose mu majambo yanyu uko mubibona nk'uko mwabishikirije abakenguzamateka ba amerika ku munsi wa hirya y'ejo E, ibintu byokorwa ni byinshi murabizi kuko igihugu mu bisanzwe gifise ingorane zitari nke mugabo ikintu cya mbere mbona cyokorwa koba ugufasha leta kugira ishobore kubandanya ibiganiro bihuza abarundi yatanguje hanyuma igafasha n'abari muri opozisiyo kugira ngo bashobore kuza bashobore kuja muri leta nabo nyene kuko burya umutwe umwe ntiwigira inama turakeneye ko baba abatashimye ingene amatora yagenze nabo nyene batoba nk'abantu bakumiriwe kuko urazi hariho umuntu akumiriwe nta mahoro tuzogwira tubona kuri mwebwe mubona ibyo umushingantahe eh, joseph sigo yavuze ku bijyanye n'uko byagenze muri burkina faso mali na guinea ariko bikwiye kugenda mu burundi je nibaza ko bitofasha ahubwo vyokonona ico abantu bibagira ni uko ibihugu byose biratandukanye ikintu ugikoresheje hamwe kigashoboka ukizanya ahandi ntiweza ngo uce ukizana ngo gice gishika gikora ico bita mu, mu gifaransa kopie kore mu bisanzwe mu bintu vy'amasiyanse sosiyale ntigishoboka biradufasha kwiyumvira mugabo ugiye kuraba neza na neza ukinjira muri kahise k'igihugu ukaraba aho tugeze ukaraba ingorane dufise ubu ntibikunda umushingantahe sixte vinyi nimubura umufasha w'umuyobozi mukuru w'ishure rya kaminuza rya george manson i washington dc murakoze cyane ku kanya muduhaye ko gutanga umuco mu vyo mwashikirije mu nama nkenguzamateka ya amerika ku munsi wa gatatu murakoze cyane murakoze namwe ndabakengurukiye ijwi rya amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za amerika
igenekerezo rya cumi ry'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo ine n'umunani igihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryari rikiri mu gahundwe k'ubwicanyi butagira izina bwakorewe abasivile mu ngwano yo ku isi yose igira kabiri ryaciye rishikiriza itangazo mpuzamakungu ryerekeye hagati y'akazina muntu icyo gihe umwe mu bantu bari bateguye iryo tangazo eleanor roosevelt yahoze ari umutambukanyi wa perezida kandi yari mu ntumwa zaserukiye leta z'ubumwe za amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu yaranditse agira ati twasanze ko muri ibi bihe turimwo dukwiye gushyira ahabona ingingo zikingira abantu kugira ngo bumve ko bafise umutekano hamwe n'agateka k'ikiremwa muntu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo itanu ishyirahamwe mpuzamakungu ryagumye rihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu uyu munsi ni umunsi uzwi cyane ku gashimwe k'amahoro prix nobel de la paix katanzwe mu birori vyabereye mu gisagara ca oslo mu gihugu ca norvege yamara ibirori vyashimikiye ku mico no ku kuntu agateka kazina muntu kifashe mu bihugu bitandukanye vyo ku isi muri uyu mwaka umunsi uhimbaza agateka kazina muntu utanguje ikiringo c'isekeza rizomara umwaka cibutsa imyaka mirongo itanu irangiye habonetse inzandiko zibiri zikomeye amasezerano mpuzamakungu ku vyerekeye uburenganzira bw'abantu hamwe n'uburenganzira mu vyerekeye politiki hamwe n'amasezerano mpuzamakungu ku burenganzira ku vyerekeye ubutunzi imibano imico hamwe n'imigenzo izo nzandiko zose uko ari zibiri zashyizwe ko igikumu n'inama mpuzamakungu ku igenekerezo rya cumi ry'ukwezi kwa cumi na gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu naho amashyirahamwe menshi yo mu bihugu bitandukanye hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amashyirahamwe atagira inyungu za politike abandanya utwigoro twayo kandi amaze kurangura ibitari bike mu vyerekeye agateka kaziramuntu urugamba ruracari rurerure kuri uyu munsi wahariwe agateka kaziramuntu reka twibutse akamaro ko gukorera hamwe kw'amakungu mu mugambi wo kurangiza icyozwa ry'agateka kaziramuntu hamwe no gukubita intahe mu gahanga abantu bose bakora ayo mabi umugambi wacu no guhindura uyu munsi wo kwigenekerezo rya cumi ry'ukwezi kwa cumi na kabiri kugira ngo uhinduke ntube ukiba umunsi twibuka icyozwa ry'agateka kaziramuntu ku isi hose ahubwo uhinduke ube umunsi wo guhimbaza iyubahirizwa ry'agateka kaziramuntu ku bantu bose mu bihugu byose
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigiyimana twibutse ibice bikuru bikuru byabigize aya makuru aloyisi umugwi ugizwe n'intumwa za oni ubumwe bwa afurika ubumwe bwa burayi na leta z'ubumwe za amerika mu biyaga bigari ziri mu rugendo muri ako karere mu rugendo rwabo rwa mbere mu buganda izo ntumwa zaraganiriye n'abategetsi b'ubuganda bavuganye ibibazo bijyanye no gukomeza amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ku byerekeye burundu ibiganiro byabo byashimikiye ku kuntu umutekano n'iby'agateka ka muntu bibandanya bihungabanya mu burundi n'uko byihutirwa gutanguza ibiganiro bidakumira bose birongowe n'umuryango wa afurika y'ubuseruko inyuma y'urwo rugendo mu buganda izo ntumwa zitekanya kujya muri leta iharanira demokarasi ya kongo mu gihugu cya etiyopiya naho abantu batari bake barasize ubuzima mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'igipolisi n'abigaragambya mu ntara ya oromiya ibyo bimenyeshwa n'abategetsi n'abadahuza n'indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iyo ntara iyo ntara imaze indwi zitatu mu migumuko y'abanyagihugu biyamiriza umugambi wa leta wo gufatanya ibice bimwe byayo n'umugwa mukuru Addis Abeba abanyagihugu bavuga ko uwo mugambi uzohungabanya iby'intwaro muri iyo ntara kandi n'abarimyi batinya gutakaza amatongo yabo muri amerika naho igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika kimenyesha ko cishe indongozi zitatu z'umuhari w'iterabwoba wa leta isiramike mu gihugu cya siriya na irake hakoreshejwe indege muri abo bishwe harimwo uri ku isonga mu kuronderera uburyo bw'amafaranga uwo muhari wa leta isiramike steven warren avugira inteko mvamakungu ziri mu rugamba na leta isiramiste yamenyesheje ibyo kuwa kane ko abu salahi ari mu bishwe yari ajejwe gutunganya ibikorwa byo gutororokanya amafaranga akoresheje iterabwoba steven warren amenyesha kandi ko ibitero by'indege bya amerika n'abandi bafashanya byishe abagwanya amajana atatu na mirongo itanu ba leta isiramiste mu gisagara cya ramadi muri irake muri australia naho abategetsi bamenyesha ko bishe bafashe umusore w'imyaka cumi n'itanu n'abagabo bane bagirizwa gutera gutegura umugambi wo kugaba ibitero by'iterabwoba ku nyubakwa za leta harimwo n'ibiro bikuru by'igipolisi no kwica abantu benshi michael ferran icegera cya komiseri wa polisi muri australia yabwiye abanyamakuru ejo kuwa kane ko igipolisi cyatanguye kugira amatohoza kuri abo bantu kuva mu ntango z'uku kwezi kw'icumi na kabiri
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza hano i washington dc muri studio ya karindwi kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
Africa unite. Cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah. To see the unification of all Africans. Yeah. Has it been said already? Let it be done. Yeah. We are the children of the Rasta man. We are the children of the I am man. Africa unite. Cause the children wanna come home. Yeah, yeah. Africa unite. Cause we're moving right out of Babylon. And we're grooving to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah. Has it been said already? Let it be done. Mm. I tell you who we are under the sun. We are the children of the Rasta man. We are the children of the I am man. So Africa unite. Afri Africa unite. yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for it's later than they think. Unite for the benefit of your children. Unite for it's later than they think. Africa, await its creators. Africa, await its creators. Africa, your life will find us on a stone. Unite for the Africans unite.
kuri iyi tariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu uyu munsi wizihijwe mu gihe mu karere k'ibiyaga bigari hakomeje kuvugwa ibibazo bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane ubwo hatangiraga ibibazo bishingiye kuri politike haravugwa ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu nk'ubwicanyi busigaye buba hafi buri munsi gufunga ibitangazamakuru n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu butumwa bujyanye n'uyu munsi ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi down libery yafatiyeho yandikira ubutumwa abarundi ati ni ngombwa kubahiriza uburenganzira bw'abarundi bose guverinoma y'uburundi igomba kurengera uburenganzira shingiro bwose bwa buri kiremwamuntu ambasaderi liberi yakomeje avuga ati kuri uyu munsi w'uburenganzira bwa muntu nsabye abarundi bose guhagarika ubwicanyi no gutahiriza umugozi umwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu gihugu nshishikarije abarundi bose by'umwihariko urubyiruko kubaha uburenganzira shingiro bwose bwa buri kiremwa muntu nibyo bizasubiza uburundi mu nzira y'amahoro ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika i bujumbura don liberi aributsa abarundi ingufu zihambaye bafite ingufu ziri mu rubyiruko rugize igice cy'abaturage bose hamwe kingana na mirongo itandatu ku ijana ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu kandi buri mu byibanzweho mu nama yahuje intumwa z'u Burundi n'iz'umuryango w'ibihugu by'uburayi ubwo bagiranaga ibijyane- ibiganiro ku masezerano y'ikotonu kuri uyu wa kabiri umuryango w'uburayi urashinja uburundi kubangamira uburenganzira bwa muntu bimwe mu byavuzwe n'uwo muryango turabigezwaho na mugenzi wanjye fidele niyongabo
umuryango w'ubumwe bw'uburayi ubona ko leta y'u Burundi itubahirije ibintu bihambaye biri mu ngingo y'icenda y'amasezerano ya Cotonou ibiganiro na leta y'u Burundi vyatumye haba imibonano hisunzwe ingingo ya mirongo icenda na gatandatu y'amasezerano ya Cotonou mu mugambi wo kwihweza ukugena ibintu vyifashe mu Burundi n'inyishu zishoboka kugira vyubahirize ibintu nyamukuru biri mu ngingo y'icenda y'ayo masezerano ni ukuvuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu imigambi ya demokrasi na leta igendera ku mategeko inyuma y'imibonano yabereye i Brussels ku itariki umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri umuryango w'ubumwe bw'uburayi wateze amatwi ivyashikirijwe na leta y'u Burundi n'ukwiyemeza kwayo kuvyerekeye gutomora neza ku bibazo vyabajijwe yamara umuryango w'ubumwe bw'uburayi ubona ko ivyashikirijwe na leta y'u Burundi kuho ihagaze bidakura mu nzira muri rusangi ibitubahirijwe mu bintu bihambaye bisabwa ivyashikirijwe na leta y'u Burundi ntibifasha kwishura ku buryo buhagije ku ngingo z'urwego rujejwe amahoro n'umutekano k'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zo ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi n'itariki 13 z'ukwezi kw'icumi na rimwe cyane cyane ku gikorwa nkenerwa cyo kugirisha ibiganiro vyihutirwa atanumwe bikumira bifatiye kuyibahirizwa ry'amasezerano yarusha imibonano yararangiye ingingo zikwiriye zikazoshikirizwa inzego zijejwe gufata ingingo z'umuryango w'ubumwe bw'uburayi umuryango w'ubumwe bw'uburayi uzobandanya gukurikiranira hafi ibibera mu Burundi urwo rwego rukaba rwiteguriye ibiganiro vyubaka n'intambwe ziboneka kandi zizigiwe zafatwa na leta y'u Burundi mu bituma ibintu bihambaye biri mu masezerano ya Cotonou vyubahirizwa mu kiganiro na radiyo ijwi ry'amerika minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi alain nyamitwe nawe yagize icyo avuga ku byaganiriweho i buruseli twavugaye nabo muri mu mu ishyirahamwe ry'i- ry'ibihugu bya buraya ku bijanye n'agateka kazinamuntu hamwe n'ibijanye na eh, n'umutekano mbere n'ibijanye n'amategeko amwe amwe akora akurikizwa eh, ivyerekeye ama- amaradiyo canke eh, amashirahamwe atigenga eh, hamwe n'ivyerekeye ibiganiro hagati y'abarundi twarababwiye neza aho igihugu c'uburundi gihagaze na cane cane ingene amategeko y'urundi abwirizwa gukurikizwa kugira ngo ntaho nyangwe ku ruhande rumwe mugabo kandi n'ingene eh, ingingo zose zofatwa zaba izo kurekura amaradiyo canke zari zo gutuma izo aya mashirahamwe ashobora gukora zitega gufatwa hisunzwe amategeko nayo ubundi twari tugiye guho- guhonyanga a- a- amategeko twabahaye ikiringo c'ukwezi eh, nubwo hafi amezi abiri kugira ngo eh, dushobore kuba twatunganije neza ayo ma- ayo matohoza amatohoza rero niyaheza akeza bamwe n'abandi ico gihe ingingo zo- ingingo zi- zibereye zizofatwa kugira ngo abantu bafatije ibihano canke amaradiyo afatije ivyo ivyo bihano ashobore gusubira gu- gukora Eh, hama turabasubiye turabasubiye kandi tura- turabizeza yuko ibijanye n'ibiganiro umugwi ujanye u- u- ushinzwe ibiganiro hagati y'abarundi watanguye watangiye umurimo kandi ko wi- wize witeze kuzokorana na- n'abahinga mu vyerekeye ibi- ibiganiro haba mu mu karere haba mbere n'a- n'abahinga mpuzamakungu rwaba twisunze rwa rwandiko mirongo ibiri na kabiri mirongo ine n'umunani rw'akanama ka kisirahamwe mpuzamakungu onu kagejeje amahoro n'umutekano ku isi twarabwiye neza yuko ibijanye n'agateka kazinamuntu ibijanye n'aya maradiyo ibijanye n'amashyirahamwe ya- yahagaritswe eh, yuko tugiye gufata ku- ku- kubiha intumbero ni ukuvuga yihuta kugira ngo amatohoza yatanguye anyaruke hanyuma ah, ikizoba muri aya matohoza nico kizoca gi- gi- gituma tumenya ingingo ingingo nyu- koko ifatwa koko ko amaradiyo amwe amwe turazi neza yuko amwe amwe eh, twarumvise neza ko yagiye mu bintu bijanye n'imu- nu- nu- nu- nu- nu- n'imigumuko canke mu bintu vyo ku- eh, gu- gu- gu- gushaka gufata ubutegetsi ku nguvu hama rero muri ico gihe ikintu kizokorwa hazofa- hazokwirwa neza eh, tuzoraba iyo- i- ingingo zoba zafashwe n'ubwo butung- n'ubu- n'ubutungane hanyuma rero izo zoba zafashwe ntibizavuga ati iradiyo kanaka ireze canke ubushirame kanaka rireze tuzoza- tuzoza- ha- ha- ico gihe rero leta izohava ifata- ifata ingingo yo kuzugururira mugabo mu gihe amatoza akibandanye ntibishoboka kuko murazi ko em, eh, intwaro eh, mu ntwaro ibereye ubutegetsi bumwe bumwe bufise ingene bukora ubutungane burigenga eh, ivye- ivyerekeye n'amashinga y'amateka eh, birigenga hamwe n'ubut- n'u- n'u- n'ubutegetsi rero de- de- bwa leta burigenga kimwe kimwe kirafise aho gi- aho gihera n'aho gihereza uwo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ale nyamitwe asobanura bimwe mu byo ah, bateganya gukemura cyane cyane mu bijyanye no kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu basabwe n'umuryango w'ibihugu by'uburayi akaba yavuzemo gufungura amaradiyo n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta ariko agashimangira ko bizakorwa ari hisunze amategeko nyuma y'amatohoza ikiganiro muri sanga cya none rero turibanda ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi twagerageje gushaka minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu Martin Nivyabandi ariko dukomeza kumubura kuri telefoni ye kuko yari mu ntumwa z'Uburundi zagiye mu biganiro i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi twagerageje kandi umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu nabo batubwira ko umuyobozi wabo ataboneka kuko nawe ari mu ruzinduko rw'akazi hanze y'igihugu muri studio uyu munsi rero icyakora dufite umutumire wakurikiranye cyane ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi ni bwana Ansheri niko yagize uyobora Ligue Iteka ikaze muri studio za radio ijwi rya Amerika bwana niko yagize murakoze Eh, urakoze Yego, eh, urakoze cyane mbere na mbere mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina twakwibutsa abumva radiyo ijwi rya amerika ko ishyirahamwe ryanyu rishinzwe guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu naryo mu minsi ishize riherutse gufatirwa ibihano n'igihugu cy'u Burundi ubwo bahagarikaga konte zanyu zose niko bimeze niko bimeze baheruka kuduhagarikira itariki indwi z'uku kwezi baduhagarikiye amakonte n'utuzi gushyika n'ubu usibye kubahagarikira amakonte se mwemerewe gukora yego gushyika n'ubu icyo tubona icyo tumaze kubona ni uko baduhaye baduhagarikiye batubujije ko dukura amafaranga ku makonti icyo rero urumva nta nta rwandiko rutubuza ibikorwa ibikorwa turabibandanya tuzaza ko ngira ngo n'ejo cyangwa hirya y'ejo nibabona amafaranga dufite cyangwa nibabona ko amafaranga turonka ah, aza- azana inzira nziza ba- ba- ngira ba- busha baturekura dusubire gukora tujye gukiza kuko ntitubona icyo tu- turiko turahoba ese ubundi ishyirahamwe ryanyu ryakoraga akazi k'ibwana niko yagize ishyirahamwe ryacu barijyaho mu guhera- mu guhera igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na rimwe ryagumye- ibikorwa rya- rya- ryakoraga ari ibyo kwigisha abanyagihugu kubigisha amateka n'amategeko abagenga aho ndetse mbere n- mu byo yagiye irakora mu gihe habonetse injyane hagati y'amasendika cyangwa n'iki ishyirahamwe ry'iteka yagumye ifasha cyangwa mu bindi nabyo nyine ibi iradishinga n'igihe irafasha kugira ngo amategeko mabi amategeko atubahiriza kiremwamuntu amategeko ubona ko asubiza inyuma ubuzima bwa kiremwamuntu birafasha kugira ngo ahinduke hama naho mu bindi tu- dukurikiranira hafi iki i- i- ibibera mu gihugu byaba byiza cyane bibi ati- cyane cyane ama- iyo agateka aho agateka kariko karahungabana turabishyikiriza ubutegetsi tukamubwira ati bahindure tugahanura n'ibyo novuga ndetse mbere ni mu bijyanye n'intwari- n'intwari ibereye ko urazi umuntu murundi wese ahari abwirizwa guterera kugira ngo igihugu ciwe gitere imbere gitere imbere mu by'ubutunzi gitere imbere ni- n'iby'amateka ibyo rero nabyo birafatira ishyirahamwe eh, ishyirahamwe rigiteka muko natwe dusanzwe dukora ni ishyirahamwe nk'uko wumvise ari rya kera dufite ibisata mu makomine atari make ni mu ntara zose tugafite abaserukira byumvikana ko ibibera mu gihugu ku munsi ku munsi ibibera mu makomine turabimenya hama rero tukabishyikiriza abajejwe kubihindura twebwe icyo tuvuga ahakuru ni icyo E, bwana niko yagize mu- iki cyemezo cy'ubutegetsi bw'u Burundi kubafungira amakonti cyabaye iminsi mike mutangaje umubare w'abantu bamaze gupfa kuva ibibazo by'u Burundi byatangira mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ese mwatubwira icyo cyegeranyo uko mwakigezeho uwo mubare ungana utu ubu ngubu
icyo nakubwira Rwema, twebwe muri icyo muri icyo cyegeranyo twagize guhera mu kwa mbere gushika mu- mu- mu- mu- mu mpera z'ukwezi kw'icumi ibyo twagumye turaba murabona n'inama byari ibihe bi- bigoye birimwo hategurwamo amatora bivuga rero ko ubwa mbere cya mbere icyo twaraba guhera mu kwa mbere kwari ubwigenge ubwigenge kwishyira no kwizana mu gihugu aho rero wumvikana ko twararavye ubwigenge bw'ama eh, bw'imigambwe ariko yitegura iby'amatora ubwigenge bw'abanywanyi b'imigambwe ubwigenge hanyuma n'ubw'amashyirahamwe mu gu- mu gukora akazi kabo Muri ico- muri icyo cyegeranyo rero turabye kuri ibyo by'ubwigenge turavugamo yuko byabonetse yuko hatabwiye byabonetse kuva ukwezi kuva mu kwambara mu kw'icumi bwigenge mu gihe mu by'amatora byibonekeje ko keretse umugambi wari ku butegetsi indi migambi yose yaburagijwe aho mubona ndetse n'imbere yahisemo n'igihe amatora ntibayajamo aho tugarutse ku by'amashyirahamwe naho nyine hari cyo kimwe amashyirahamwe byaribonekeje ko abantu nabo nyine bagumye bawuragiza aho rero ku minsi ya dugu uko amezi twava mu kwa mbere tujya mu kwa gatanu byagumye bihangana iki nacyo ni uko mu by'ubwigenge by'ukwishyira no kwizana ndetse mbere n'uburenganzira gushyikiriza akari ku mutima ukoresheje imyiyamamazo ibyo byose twarabikurikiranye aho amashyirahamwe yagumye asaba kugira ngo yerekane akari ku mutima aho yagumye aburagiza ata n'umunsi n'umwe bigeze bemererwa kugira imyigaragambyo ibyo byose birimo muri icyo cyegeranyo hama ikigira kabiri ni uko twaragarutse kuri ku bantu bagiye bicwa aho gushika mu kwezi kw'icumi hari hamaze kwicwa abantu bashika amajana atanu n'indwi nicyo gihano twabonye turabona n'abantu bafatwa bidaciye mu mategeko bafatwa ijoro bagafatwa ijoro amategeko ubundi atabirekuye bagatwarwa n'abapolisi yovuga bari bageze kubacungera ibyo byose bamwe bagatogwa imibyimba numvise yuko wumvise yuko twatoye igitigiri cy'amajana atanu n'indwi abagiye nabo barafatwa muri ubwo buryo butameze neza barenga ibihumbi bibiri aho ndetse mbere mu myiyamamazo yabaye yabaye yo kwiyamiriza ikingo cya gatatu hoba hari abantu barenga amajana icyenda bakomeretse bagiye kuvugwa nawe tubashije kubona ibyo byose urumva biri muri icyo cyegeranyo navuga rero mu ncamake icyegeranyo cyacu gihagaze ku bwigenge kwishyira no kwizana ku mashyirahamwe ku banyanigambwe ku ku barundi bose hanyuma bikagaruka rero n'ukuntu abantu bagiye baraburagizwa n'ubwicanyi bwagiye buribonekeza aho bimwe bita n'abantu bagiye barabushyika n'uno munsi nicyo rero niho nuvuga iki cyegeranyo cyacu kigaruka kigarukira bwana niko yagize kuri uyu munsi tariki ya cumi ukwezi kwa cumi n'abiri isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bwa muntu mu magambo make uburenganzira bwa muntu bwifashe gute mu gihugu cyanyu cy'uburundi mu majyamo make dibwe mandiko ndaraba uburundi mu burundi sinovuga ko twasubiye ubwigenge nta buhari kuko haba nk'uko nari ndabivuga icyegeranyo cyacu kuko ibivuga birababaje ko abandi bantu ariko bahimbaza umunsi mukuru w'ubwiye nawe burundu n'umunsi umuntu wese ahari yibaza ko ashobora gupfa ku munota ku munota ahangaruka ntanze nk'akarorero sinogaruka ku by'amanama amanama yo ntayakiba kuko no gusohoka gutembera utembera utetemera murabona amaradiyo abantu abarundi aho bari bageze ku ntambwe y'uko bumviriza iradiyo yose bifuza bamenye amakuru ariko araba batelefona aho navuga ku bice byose agateka ku bice byose nta bumwe buhari ngarutse ngende kuri kimwe kimwe amaradiyo yaratuye amaradiyo yashyize inkuru abarundi bose babayeho navuga ku bihuha ntawe ukimenya ikivugwa atumvira iradiyo y'igihugu ya radiyo y'igihugu nayo ivuga itera amashugwi abo boteye ibyatsi navuga ngarutse naho ku bijyanye n'amateka yo kubaho ku kiremwa muntu navuga imana yari yaduhaye umuntu abyuka arindiye ko ku munota ku munota ashobora gupfa wumvise abantu amajyana atanu bamaze kwicwa abo nabo tumaze kumenya abo nabo rigiteke yamenye bashobora kuba barenga ejo ejo ejo rigiteka yiteze ko mu gihe ibintu bizomenyekana aba bantu bibaza abantu birwa barinzi bavuga ko bicwa n'imbonerakure muri icyo nk'ibyo nabo n'abapfa nabo bapfa bose aba bapolisi birwa bavuga ko tuzi ko aribo bice nabo hapfa benshi abo nuvuga ejo ntitwamenya abamaze gupfa ni ukuri ni ukuri n'amakungu yose igituma n'amakungu ntibaza adashobora kuhaguruka ntamenye ibiri ko biraba kuko abatanga ayo makuru ibyo bw'ingenzi by'uko ibinyamakuru byatanga ayo makuru ntabwo ariko barabitanga byose byaraburagije abajournaliste baraburagije barahunze hama naho abatwara amashyirahamwe barahunze abatwara imigambwe barahunze navuga abari umugambi uri ku butegetsi bubahutse kuvuga ahantu ndagisha imigaho gukomerane yumvire naho umuntu ari mu mugambwe yubahutse kuvuga ati iki ntigenda neza nabo baratugijwe wibaze wumve aho mu nzu mu nzu mu muryango umwana cyangwa umuvukanyi ahanuye aca aturatuzwa aca yirukana ni uvuga rero mu ncamake ni ukuri nta gateka kazina muntu nta bwiyenge mu gihugu bukivugwaho biteze ngira ngo mu nyuma iminsi izoza mugabo ikibabaje ni uko ibi byose turi ko tubiterwa nani igipori novuga ni umugwi wa mbere uza ku isunzu ni umugwi w'igipolisi kigeje gucungera inzego ari wo mugwi twibaza ko warose inyigisho zikwiye uko gucungera inzego si ikintu gisanzwe mugabo nibo batwara idarapo bwana niko yagize turaza ku- gusubira kuri ibyo bibazo ukomeje kuvuga gusa icyo twakwibutsa abumva radiyo ijwi rya amerika ni uko twagerageje gushaka minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu martin vyabandi ariko dukomeza kumubura kuri telefoni ye kuko yari mu ntumwa z'uburundi zagiye mu biganiro i buruseli tugerageje mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu nabo batubwira ko umuyobozi wabo ataboneka kuko nawe ari mu ruzinduko rw'akazi hanze y'igihugu bwana niko yagize mu kanya wumvishije minisitiri w'ububanyi n'amahanga ikiganiro yahaye radiyo ijwi rya amerika avuga ngo amaradiyo yafunzwe n'amashyirahamwe yafunzwe menshi akekwa kuba yaragize uruhare mu kugerageza gutembakaza inzego z'igihugu akavuga ngo bibaye ngombwa ko ayo maradiyo n'ayo mashyirahamwe bifungurwa bizakorwa hisunzwe amategeko ayo mategeko nayo bikazaba ari uko habanje kuba amatohoza ni iki mwavuga leta irabarega gushaka gutembagaza inzego z'igihugu guhabwa gutembagaza inzego z'igihugu zarabayeho mugabo abantu bose baba baba birimwo nta- nta radiyo nabonyemo nta mashyirahamwe nabonyemo icyo nabonyemo ko twayibona twabyumva na bari abasirikare ba- n'abapolisi bafite izo mbunda zo bakora bashobora gukoresha umugabo rero icyo nagira mvuye kuri iryo jambo uwo mushikiranganji yavuze ni icyaha ntacyo twiteze kinini kuko ndiko ndakubwira ibi turiko turavuga si ibyateguwe muri uno mwaka uriko uraraba ingene ibikorwa byagiye birakurikirana ni ibintu umugambi uri ku butegetsi wari warateguye neza aho ngaruka ku cyaha uriko uraraba ingene baburagije uwatwara iradiyo bobo ruguriwe ndetse mbere n'abandi ba- bavuga amakuru ba journaliste bagiye baraburagizwa imbere y- imbere y'uko dutangura n'umwaka no mu- no- no mu ntango z'umwaka nyine ukabona ingene baburagije abatwara amashyirahamwe ndanze akarorero karaveri petero eh, yarubiye kuratwa n'aho imana yakinze ugaca ufata n'uko umuwara uwatwara uwatwara ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu atumye ko amashyira hari ama- atumye ko amashyirahamwe yaducamo imigwi ibiri yavuga ngo ama- amashyirahamwe yegamiye leta n'ayegamiye opozisiyo ayo yegamiye leta rero yavuga nuvuga zari mu nteguro kuko n'amashyirahamwe yagiyeho inyuma y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi aho guhindura inzego z'ayo mashyirahamwe usanga ngo bikorwa muri minisiteri ibyo rero aho rero mu byagiye birakurikirana ayo mashyirahamwe yita ko ariyo yegamiye leta ni nayo yahagarikiye amatora yashyizeho aba bantu bariko baratwara ubu bivuga ko rero bwari mu nteguro ububanyi ingene amaradiyo yagumye aburaguza gushika haca turigwa kugira ngo amatora abe atacamira abe y'amashyirahamwe ari mu burundi y'amashyirahamwe ya kera yahora kuri ako kazi ata- atanumwe akihari nagenda kubwire nimba je naragumye mu burundi mu- naguma numva nuko icyatumye ubu mperuka kumvaho kubera ko nagira nti nabasesereye baguma bavuga ngo ujya muntu wewe umuntu ntagira umutima ntagira n'inyanja babona bafata mu ngingo y'uku- y'uku- y'ukunganagura kubera nagumyeho naba- nabasesereye karabe murabona ibyabaye ibyabaye baciye bamurasa twariye tuki- turi babiri icyo gihe mu mashyirahamwe aguma avuga ibiriko biraba baramurasa nanjye mu nyuma babona ngumyeho ate nagiye barategura umugambi wo kujya ni naho ubona iyi ndwi nyene muri uku kwezi nyene mvuye mu gihugu niho baciye bafatira ingingo ishirahamwe ryanjye mugabe igihe narindiyo bamwiga buhongo kugira ngo bangandagure ivyo rero nkagira nti ivyo byose byerekana yuko bo bagira bati amashyirahamwe yose aguma atanga ibiriko biraba ave mu gihugu amaradiyo yarugaye ubu rero bace novuga bimwe mu kirundi bavuga ngo bakinde birorera atanu umuntu n'umwe ashobora kuvuga ati ariko habiki ariko habiki mugabo rero nk'uko nama niko ndabivuga barihenda gende ntari mu gihugu ibihumbi bitatu bari mu ishyamba n'igiteka bazobandanya batanga inkuru radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema dufite rero n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi baduhamagara bashaka kugira icyo baterera cyangwa se ah, batange ibitekerezo ku- muri iki kiganiro muri isanga kuri telefoni turi kumwe na claude claude uranyumva ndabumva mahoro ni amahoro ni amahoro ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu mu magambo make yewe ni- ni- ni- ni- nk'ibibazo nk'ibibazo nka bitatu nashaka kubahiriza umushikiranganzi w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu umushikiranganzi ntawe dufite kuri telefoni twavuganye mbere ariko mu- kuri telefoni cyangwa muri studio ntawe turi kumwe ndetse twagerageje no gushaka umushikiranganzi ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntitwamubona kuri telefoni kimwe n'abagize umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu umuntu dufite uyu munsi kuri telefoni ni bwana anshel niko yagize uyobora ligiteka ngewe ngerageje kuraba ibintu bimwe baraba mu burundi na kamaramaza kuko nigerageje ku- ku- nta mu- nta muntu yova mu burundi ngo hariho agateka ka zina muntu uravye abantu ingene bapfa uravye aba- ubutungane ingene bwi- bwitwara mu bintu bimwe baraba mu burundi ukaraba ingene biziga baguma batora ibiziga mu mabarabara bakurura abantu mu mabarabara bica abantu nk'inyamaswa ni ibintu bisigaye biteye ubwoba ku buryo umuntu asigaye yibaza ati mbe mu burundi umuntu ni iki umuntu asigaye aba- aba yagenda afite ubwoba bwinshi mw'ibarabara ntushobora kugenda uri tarankiri ugenda umenga hari ikintu wikanga donc tubayeho ubuzima bwo ku munsi ku munsi nta muntu azi ni ibintu biteye ubwoba cyane nagira ngo mbaze uwo- uwo- uwo muntu aserukira igiteka mu burundi ni igiki barimo barakora ko mbona amashyirahamwe yose yugawe cyotuma kugira abarundi bagire n'umwizero wo kumenya yo n'ibintu bimwe birabubona ko n'amaradiyo menshi yazimye yazimye ni iki kirimo kirakorwa kugira basubize agateka abarundi sibitse mu byerekeye n'ibintu by'agateka ka zina muntu n'ayandi y'ibintu bimwe biraba biduteye ubwoba urakoze cya- urakoze cyane claude turi kumwe kandi na gilbert gilbert uranyumva ego ndabumva cyane nyakubahwa mu menyeshamakuru edi rwema yego ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe Eh, ikibazo mfise Eh, biraboneka neza ko mu burundi agateka kazina muntu katifashe neza kuko ugerageje kuraba iriko biraba mu burundi ntibihumuriza bose rero ikibazo nayo nashaka kubaza uwo mutumire mwatumiye muranyumva turakumva komeza gilbert okay ikibazo nasa- nashaka kubaza uwo mutumire mwatumiye niko usanga kenshi baharanira ako gateka k'abantu bahugwa nk'ivya politike n'ibindi mu ugasanga bara- baribagiye nk'abantu bamwe bamwe nk'abahe nk'akarorero urazi ko umuntu usanga afise nk'agateka ko kwiga canke na n'ubundi buteka ari kubaho no gushikiriza ivyiyumviro rero ico ikibazo fise ni nk'uko usanga nka mu burundi ugasanga aya- nk'abakoze nk'ibibazo vya leta mugabo ugasanga bavuze ati n'igitigiri kiranaka kira- kirafise uburenganzira ko kwiga- ko- bwo kwiga iyo kaminuza mugabo hageze gutanga nk'ibisata y'irya komisiyo ugasanga yafashe abantu bakeyi abo bandi basigaye ugaca usanga twabuze iyo tujya n'iyo tuva ni nk'abantu kumengo usanga akenshi amashyirahamwe ntiyabavugira ni kubera iki urakoze cyane Gi- urakoze cyane Gi- Okay, mura- murakoze namwe mugire umunsi mwiza Eh, bwana anshel niko yagize bino bibazo bibiri icya mbere cya claude aragira ati niki murimo gukora kugira ngo muhumurize abarundi bumve ko uburenganzira bwabo ah, bugi- bu- bucyu- bu- bu- bu- burinzwe hanyuma gilbert nawe akagi- akavuga ngo musa nk'aho mwita cyane ku burenganzira bw'abanyepolitike mukibagirwa ubundi burenganzira bw'abantu bato basanzwe
yego murakoze nagira ati mba mwishimira abo bantu bato- ba- abo bantu ba- tubagize bagize ibibazo ubu ndetse mbere bananyungane baravuga yuko ata ata burenganzira bwa kiremwamuntu buvugwa mu burundi nk'uko nari ndabivuze kuri claude nagira ndamubwire yuko ibyo dukora ibyo tuguma dukora ni novuga ni ibi byo kumenyesha icyo dukora ni nacyo batuziza nicyo turiko turagira ni uko tugerageza kume- kuraba ibyo biriko biraba byose tukabimenyesha amakungu kuko sebarundi sebarundi two bituye niwe biriko birava ko ibi byose inkwezi y'amarere yose bikiva ku ise barundi twobitunze mu kuvuga rero mu muryango mu gihe uwari se barundi uwari se rugo ariwe ariwe ariwe kibazo biba bisigaye biba bisigaye kwiruka mu babanyi cyangwa mu ntuze mu nshuti ubu rero niho navuga ishyirahamwe ry'iteka rigeze turiko twiruka mu nshuti turiko twiruka mu mu babanyi dusaba amakungu y'uko yobona ibiriko biraba hanyuma afashe azihagarike nicyo gikorwa dukora nacyo turiko turazira n'aba bari